iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ku ijwi ry'amerika ikiganiro mutegurirwa kandi mbyizwaho nanjye venuste nshimiyimana ikiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi turagera ku nkuru ndende y'umwana w'umukobwa warokotse jenoside mu rwanda ari uruhinja mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine yitwa uwanyirijuru rose linda yisanze muri croix rouge ku kacyiru aho yavanywe n'uwamureze uwanyirijuru rose linda ari mu kiganiro agasaro kaburaga ashaka umuryango we atuye mu karere ka kicukiro umurenge wa niboyi akagari ka niboyi umudugudu wa gatare byarandangiye ko umuntu yahamagara hano akarangisha imiryango ye yabuze muri jenoside ku bw'amahirwe ushobora kuyibona cyangwa ntuyibone ngewe rero nakuze mbana n'umukecuru numva ko ari mama wanjye cyangwa se nyogokuru ntabwo nari mbisobanukiwe ntangiye kuba mukuru umusanzu umwe yajyaga aza kudusura arambwira ngo ntabwo ndi umwana wabo barantoraguye muri jenoside jenoside ntabwo jenoside nari nakisobanukiwe kuko bambwira ko jenoside yaraye ndi umudede yego hanyuma nditereraho sinabyitaho ariko maze gukura ntangira gusobanuza nyogokuru wanjye rero uwo wandeze aranyicaza ambwira ko baje kunkura muri croix rouge kacyiru kera ndi umwana ngo baje kumfata mfite imyaka ibiri yego noneho rero bambwira ko muri croix rouge bashakaga abantu baza gufata abana bakabarira kuko abana bari bamaze kuba benshi mu kigo icyo gihe rero muri croix rouge hakoragamo umuntu umwe muri famiye narerewemo uwo mugabo babwira famiye yaravuga ati umuntu wumva afite ubushake bwo gufata umwana akamurera yaza ku kazi barimo baratanga abana hanyuma umutansi umwe aza kumfata uwo buramere wandeze yari mama w'uwo mutanti uwo mutanti arafata aragirana amasezerano igipapuro ndagisize undi barakeneye muri croix rouge hanyuma uwo mutanti arapfa yansigira uwo mukecuru ariwe wandeze ariwe nari nzi ko ari mama wanjye kubera ko ibyo bintu yari yarabimbwiye ariko simbyiteho ko umuntu aba agishigurika n'ubuzima buba butoroshye n'iki nko kwiga n'amashuri ntabwo byari bwari ubuzima bworoshye ntabwo mu rugo twari twishoboye bihagije mukecuru yari umuntu ushaje udakora basabaga ko nderesha abandi cyangwa agasaba ubufasha mu bana be ko bamuha amafaranga byari ibintu bitoroshye maze gukura rero njye mfata inisiyative yo gushakisha amakuru ese mva hehe ese muri kurabuze bamfashe bankuye hehe mbere y'uko dukomeza uwo nyogokuru uwo mubyeyi wakureze nyakwigendera wambwiye ko atakiriho niko uvuze mu kanya yitwa nde yitwa bitaremara jeanne d'arc warerewe hehe wakuriye he yaraje aramfata tuba hano kicukiro hano wenda kugera rwandegisi yego ndaharuzi
ruguru gato hari amazu niho twabaga niho namenye ubwenge tuba ntangira materineri hano kuri pirimeri ya kicukiro hanyuma icyo gihe nibwo yapfuye rero kubera ko twabaga mu nzu ari ngewe nawe uwo rutaremara zandaruke na nyina ariwe nyogokuru yarapfuye nsigarana na nyogokuru sasa yego uwo nyogokuru akaba yitwa mukarusanganwa godibereka urambwira yuko umaze gukura wagiyeyo ku kacyiru muri croix rouge hari n'abanyuze hano mu kakuru ry'amerika mu kiganiro agasaro kaburaga twagiye tubonera ababyeyi ndasaba imana kugira ngo nawe bizakubere gutyo ariko mu gihe tugiri muri uru rugendo rwo kugira ngo tumenyane n'abumvira ijwi ry'amerika bakumenye kugira ngo nibo badufasha cyane kugira ngo dushobore guhuza imiryango wowe ibyo bakubwiye muri croix rouge n'urwo rupapuro baguhaye bakubwiye yuko wahageze uti urumva amaze gukura mbitangiye nagiye mbaririza amakuru muri sa nabanje gushaka amakuru muri samiye numve se bumvise iki ese babonye iki bambwira yuko mbere y'uko jean d'arc apfa uriya waje kunyikurira muri croix rouge hari imiryango yamuhamagaye iba mu butaliyani yamuhamagaraga imubwira yuko ngo ndi umwana wabo ntabwo mbizi niba bari ababyeyi cyangwa se bari abantu bamubwiraga ko ndi umwana wabo ari famiye yanjye baramubwira ngo nibaza mu rwanda barifuza kuzaza kundeba ngo arababwira ngo nta kibazo ku bw'amahirwe mabi rero abara yitabye imana yitabye imana iyo konegisiyo ivaho uwo mutante wabinjiye rero yarambwiye ati ifoto yawe yari iri muri croix rouge abo bantu barahamagaraga amaze gusa nta n'umwe wabyitayeho ngo ajye kumenya ngo iyo nimero yahamagaraga ni iyihe ngewe rero nagiye muri croix rouge nshaka kumenya ngo naje muri croix rouge muntuye hehe munturaguye munyatsende baravuga bati ibipapuro byinshi kubera ukuntu ngo hari bitangiye kugenda byangirika ngo babijyanye jeneve mu busuwisi bansaba kunkorera rikwesiti kwandika bampereza n'icyo gipapuro igipapuro mfite ni amasezerano basinyanye y'uko akuye umwana muri croix rouge ariko ntabwo hariho detaye ngo uyu mwana ujyanye twamukuye aha yageze aha gutya byagenze gutya ntabwo iyo seri iriho ko hariho gusa uwakiriye umwana amazina ye itariki barasinya bateraho na kashe icyo gipapuro nicyo mfite ngewe rero bansabye kuko bankorera rikwesiti ngo ije neza bakazareba muri arishive bakareba seri kuko ngo iyo bakiraga umwana hari inyandiko ngo bakoraga y'ukuntu umwana yaje muri croix rouge yego bakavuga bati ngo umwana tumutoye aha ese tumwasa umuntu usa gutya ibintu nk'ibyo iyo seri rero niyo bari kuvuga ko iri jeneve kandi ngo bitaba amezi atandatu cyangwa umwaka ngo kugira ngo bayibone iyo rikwesiti rero narayitanze uyu mwaka ugitangira n'ubu ndacyategereje ntabwo baransubiye
kuri iyo dosiye baguhaye urwo rupapuro baguhaye wavanye ku kacyiru hariho agafoto kawe ukiri umwana mutoya nta gafoto kariho urumva ngo ngo bibagiwe no kujya kukaka kuko ngo bakundaga bagiye muri croix rouge gushaka seri igipapuro cy'uko nageze muri croix rouge ngo umunsi umwe bigeze gushaka kujyayo ngo basanga ofisi abantu bari bizi ngo hari inama ariko ngo agafoto kanjye kari kamanitse urumva muri croix rouge habaga amafoto y'abantu y'abana baharerewe ahamanitse ngo nanjye nari ndimo bongeye gusubirayo bababwira ko ibintu byose babimanuye ngo babijyanye ngo kubibika mu bubiko none si icyo gipapuro ufite cyerekana koko ko wari ufite imyaka ibiri igihe wavuye muri croix rouge ntabwo cyerekana ko nari mfite imyaka ibiri gusa we bavuga ko baje ndi umwana mutoya kuko ntabwo baje icyenda kane baje icyenda cumi na gatandatu icyenda karindwi kikiri kiri kiri mu rugo ndaza kukireba neza ariko ngo nari umwana mutoya kuko barananjyanye bisaba ko haca n'indi myaka kugira ngo mbone gutangira ishuri ariko muri kuraruje ho icyo gihe ngo basubirayo gushaka urwo rupapuro bivuga ukuntu nageze muri kuraruje ngo hari umumama wareraga abana ngo yabwiye ko ngo uyu mwana yaza ari uruhinja kuko mfite mu gahanga akantu k'agakovu bisa nk'aho wenda muri jenoside harimo ukuntu bahungana hari wenda ari uwagerageje kunyica cyangwa se ari nka agisida yabaye muganga asa nk'aho ahombanyeho byari byoroshye ko muri croix rouge umuntu umbonye wese ahita amenya aravuga ati uyu mwana ndamwibuka yaje ari yaje ari uruhinja maze umuhana ari uruhinja kuko ngo n'iyo miryango yo muri mu butaliyani yahamagaraga jean d'arc ndimubwira yuko ndi umwana wabo ngo kugira ngo bamenye nuko bamubwiraga ngo uwo mwana ahombanye mu gahanga akababwira ati uwo mwana ndamufite rwose nimuza nzamubereka mumusuhuze cyangwa se munamujyane nimubishobore ariko se abo bantu bari bazi ko bafite umwana bakaba bazi ko hari uwamureze natekereje ko wenda bashobore kuba wenda hari uwari ubizi ko umwana wenda yamuhungishije muri kubaruza akamusigayo akumva ko wenda yarokotse wenda akaza kubaririza bakamubwira ko hari umuryango wamujyanye ko jean d'arc yari umuntu wibereye interekitwere sinzi wenda niba yarasizeho nimero ye muri croix rouge simbizi wenda nyuma ya jenoside hari ukuntu abantu bagiye hanze babaririzaga bakabiriza abantu basize cyangwa n'imiryango n'abana basize ariko uwo mutante we we aracyariho yanabimbiye ejo bundi arambwira ati hari imiryango yawe hari abantu bangahe bahamagaraga jean d'arc bamubwira ko bagushaka uri iwabo ati ariko ntabwo twabyitayeho yarapfuye ubuzima burikomereza nibutsa bumva ijwi rya amerika kuri hano mu kiganiro agasaro kaburaga ukaba witwa uwanyirijuru rose wavuye mu kigo cya croix ku kacyiru ufite imyaka hafi ibiri nuko umubyeyi uhagukuye jeanne d'arc rutarimara yakubwiye bukaba aribyo wakuranye kandi nabyo utekereza ko biri ku mpapuro wahawe ni na kurarusha icyo dushaka ni ukumenya umuntu waba yari afite uwe wari utwite muri mirongo icyenda na kane kubera ko wa nyir'ijuru roza ashobora kuba yaravutse muri mirongo icyenda na kane cyangwa mbere yaho ho gatoya umuntu rero waba atekereza ko uwo mwana yaba ari umwana w'umukobwa cyane cyane aba ari mu butaliyani niba hari umuntu wigeze atura mu butaliyani muri iyo myaka za mirongo icyenda na gatanu icyenda na karindwi icyenda n'umunani kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri avugana na kuraruje avugana na jeanne d'arc rutaremara ni umwana ari mu kiganiro agasaro kabura agashakisha umuryango we ubu ngubu wasanga abantu mu butaliyani bakumva wasanga hari n'abo umuturanye hafi aho ngaho ari abavandimwe bawe ari abantu b'umuryango wawe nimba hari umuntu w'umuryango wawe ukumva uyu munsi birabaza kuba utazi aho uva n'aho uturuka wowe warisanze aho ngaho uteretse aho gusa ngaho rero nyine komereza aho ngaho ubabwire ni wa muntu utantanga ni iki wumva ushaka kubwira uwawe uwo ari we wese ukumva muri kano kanya mfite amatsiko cyane yo kubabona nkabahobera nkabagira mu buzima bwanjye abantu benshi banzi kuri Linda kubera amateka iryo zina naranaryanze numva ndiyanze ndavuga nerekaniye ikirindi zina ko n'ubundi nta wanyise ntabwo ngira iyo mva niyonge jeanne d'arc rero yapfuye ataranyibaruzaho yashakaga kunyadogita akanshyira mu irangamimerere ariko apfa bitarakunda ubwo rero nabaye aho mu kirere nta muntu n'umwe unyiyanditseho famiye ye ntawavuze ngo agire inishiyativu yo kuvuga ngo anyadogite anyiyandikeho mu bana be cyangwa se anyiyandikeho nk'umwana we murangamumerere we nta kintu na kimwe kiriho nta zina rya papa nta zina rya mama birumvikana ni ibintu bibabaje kandi bikomeye bigukomereye ni nacyo tuba tubiriho hano mu kiganiro agasoro kaburaga kugira ngo tubashakire imiryango tubafashe kongera kugira ubwisanzure bw'umutima mwumve namwe muri abana nk'abandi ndagushimiye cyane ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga ukomeze utegereze wizeye tuzavugana twifurije amahoro y'imana murakoze cyane imana ibaho umugisha
agasaro kaburaga
undi mwana nawe ushaka umuryango we ni serafine izabaye mu mwaka wa bibiri na kabiri uyu mwana wari ufite ababyeyi bari batuye ku gisenyi hafi ya gishwati yazanye n'umuturanyi i kigali ahageze arabura yisanga mu kigo cy'imfubyi serafine izabayo ari mu karere ka muhanga umurenge wa nyamabuye akagari ka keza umudugudu wa binunga nabuze umuryango wanjye nkiri mutoya ariko ntabwo nibuka ngo nayo mfite imyaka ingahe naburanye n'ababyeyi banjye ntabwo nagerageje kubashaka nyine ariko na n'ubu sindababona nagiraga ngo mumfashe habe na famiye nta muntu n'umwe nzi dufite icyo dupfana cyangwa se nkomokaho nta n'umwe uwakureze yakubwiye ko yakuvanye he ntabwo ngenza agace nari ntuye ariko ni muzi mu nce za za gisenyi koko ndibuka ko hari umuntu wamvanye mu rugo mfite mama n'abavandimwe banjye papa we ntabwo nari muzi rero hari umuntu twari duturanye yaramfashe amvanye aho twabaga anzana i kigali nzanye kureba umugabo wiwe nyuma yaho rero uwo muntu tuza kuburana anzana i kigali ntabwo nzi ngo twari mu kahe gace tuje kuburana rero nanjye naje kuyoba mu kuyoba nisanga i rwamagana rero hari umuntu wandiraga ati rwamagana nyuma yaho uwo muntu wandiraga aza kumfata anjyana mu kigo gituye i muhanga cyareraga imfubyi na n'ubu kiracyari uretse ko kitakizerera ari naho n'ubundi gusa ntabwo nagerageje kubashaka izabayo dusubire inyuma gatoya kugira ngo numve neza inzira wanyuzemo uvuye ku gisenyi uzanye n'umuntu muje gusura inshuti i kigali mugeze i kigali muraburana yego yari umubyeyi yari afite abana nabo twari duturanye ariko afite umugabo wakoraga muri kigali rero uwo mugore n'uwo mugabo nyuma tuza kuburana nk'uko naba nabuze ndavuga nti reka mfate imodoka ko numvaga numvaga nimfata imodoka ndi busubira mu rugo iwacu gisenyi imodoka rero njye nafashe yari yajyaga i rwamagana wari ufite imyaka ingahe
ntabwo naba nibuka imyaka nari mfite nari mutoya cyane kuko nayo ntariga kugira ngo ufate imodoka se barakwishyuje cyangwa bagushyizemo gusa baragutwara nk'abatwara umwana babona ko nta mafaranga ufite yemo nta muntu wanyishyuje amafaranga ntekereza ko bashobora kuba barambonye ninjiranye n'umuntu ntibanyishyuze ariko ntabwo nishyuye
ugenda uzi ko ugiye ku gisenyi wisanga i rwamagana
ngewe numvaga ko nijya mu modoka ndi bijya i gisenyi nkasubira mu rugo nisanga i rwamagana kuko nageze mu masaha ya nimugoroba ngeze i rwamagana ko iyo modoka niho yagombaga kugarukira n'ahandi yagombaga kurenga bankuramo bankuyemo rero hari ikigo cya gisirikare kiri i rwamagana nicyo cyagiye kinjira ku mukecuru wari uri hafi aho ngaho baramwataruka bantware banshakira umuryango ariko ntibagaruka rero uwo mukecuru waho nawe aza gupfa ariko mbere y'uko apfa hari murumuna we yari afite yambwira ati ninjya gupfa uno mwana uzamutware n'ubu uwo mukecuru wundi nawe yarapfuye ariko umugabo we ariho ni nawe n'ubu ngubu ukiri kunyitaho uretse ko n'ubundi ndacyari muhanga ntabwo ko nezanjye ariko nta kintu dupfana rero abo yanyoherejeho nibo bahise banyohereza muhanga ari naho nakuriye mu kigo cy'imfubyi ari naho ndi gukorera
ubwo wari ufite imyaka ingahe ujya mu kigo cy'imfubyi ugera mu kigo cy'imfubyi nari mfite umunani uva ku gisenyi wari uzi ko izina izabayo ari iryawe iryo zina wari uzi ko ari iryawe
nari nzi ko ari iryanjye ariko ikintu nzi ni uko hari ukuntu umubyeyi ajyaga aguhamagara ntiwitabe iyo yamamagara inshuro nyinshi sinitabe yongeragaho imana izabaye ariko izabaye ndabizi ko ryari iryanjye ariko irindi ryo ntabwo nari nziza ubwo uva ku gisenyi uzana i kigali n'uwo mubyeyi wari ufite imyaka ingahe
ngereranyije na ndumva nayo mfite nk'itandatu itandatu gutyo kuko nayo ntaratangira kwiga ko ndi kuko natangiye bari bagiye kujyana mu ishuri baravuga ngo ntabwo igihe kiragera cyo kwiga rero iyo yantanze mu buryo bwo kujya gutembera avuga ati nugaruka uzajya kwiga mama wawe yari azi izina ryawe akaguhamagara ukamwitaba wari umwana w'imyaka hagati y'itanu n'itandatu umwana w'imyaka itandatu aba azi izina rye aba yitegura kujya kwiga aba azi izina rya papa we n'izina rya mama we izina rya mama wawe urarizi izina rya mama nayo nzi rimwe nibuka kwitwaga mukantwari niryo nzi papa wawe se we izina rye wari urizi oya ntabwo nari ndizi ariko nayaga nkumva ntabwo nari ndizi ntabwo namenya ko ryo neza ko nayaga nkunda nkumva mama akunda kuvuga ngo yitwaga habyarimana ariko ntabwo mbizi neza niba ari we ariko nakundaga kuvuga ngo yavuga ngo umugabo wanjye habyarimana ntabwo nzi ngo ninde hari umuturanyi umwe cyangwa se babiri wibuka izina rye nk'abantu bakunda kuza iwanyu
bari ntabwo ngubu nzi bari baharimo harimo uwitwaga janine yari afite umugabo we bateye ruguru yo mu rugo n'undi witwaga uwimana na petero hakaba harimo n'umwana baturanye witwaga rukundo wari ufite papa we w'umukorodofensi w'umukobwa ubwo muzi kigali ni mu wuhe mwaka ntabwo naba nibuka umwaka ntabwo naba mwibuka mpe uribuka igihe wavukiye yego wavutse byari icyenda gatandatu icyenda gatandatu ni ukuvuga ko waje kigali mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri none se icyo kigo warerewemo warakuze urakomeza gukora aho ngaho narakuze nyine bitewe n'ibyo nari narigaga kuko bakeneyemo nyine umuntu wabikora bamama akazi kuko nta hantu nari mfite ho kujya n'ubu ngubu ndibana ariko nkoramo n'aho ngaho n'ubundi
ukora muri icyo kigo cy'imfubyi aho narerewe niho nkora none izabayo mama wawe wamusize ku gisenyi hashize iyi myaka yose mama wawe ntabwo azi aho uri ntigeze agushaka ubu agahinda karamwishe yibaza ati umwana wanjye ko yagiye ntagaruke uwo muntu wari wakuzanye ntiyagushakishije ngo avuge ati umwana twazanye ari hehe kugira ngo usubire iwabo mbabwire aho umwana ari ugeze i rwamagana abantu bashinzwe umutekano barakubonye uri umwana w'imyaka itandatu udafite aho ujya ubabwiye kuri uwo ku gisenyi ntibagushubije ku gisenyi ngo bagushakishirize ababyeyi ahubwo bagushyize mu kigo cy'imfubyi ntabwo wigize nari mutekereza ko hari amakosa yagiye akorwa n'abantu ku giti cyabo ariko bigatuma utigera umenya aho ukomoka utamenya ababyeyi bawe kubera ko ni muri iyo minsi bagusubiza ku gisenyi nta kabuza mama wawe yari agutegereje uwo ari kumubona
ndakeka nari mubone kuko harimo n'aho nirukaga ariko buriya iyo uri kubana n'umuntu utari umubyeyi wawe hari igihe ugira ubwoba cyangwa ntiwisanzure ariko ntabwo navuga ko ari amakosa bari n'igihe n'ubushobozi buba budahari ngo babashe kujya gutanga ayo matangazo cyangwa iki kandi nanone numva maze kugira ubwoba nyine maze kumva ko ngize nyine ubwenge nkavuga ntirekane ibitekerezo ku muryango wanjye nabigize maze kugera muri iki kigo rero nagerageje amakuru bo abo bantu banzanye muri iki kigo banditse n'amakuru bantanzeho nsanga anyuranyije ngewe n'ayo mfite ku buryo nawe ujya kubwira ikigo ngo kijye kunshakira umuryango wanjye kuko numvaga binyuranyije n'ibyo batanze niba hari ikintu wibuka ku gisenyi aho mwari mutuye ni hehe ni mu kahe gace ni mu iyihe karitsiye ikintu wibuka ahantu mwari mutuye mwari mutuye hafi ya kiliziya mwari mutuye hafi y'umusigiti mwari mutuye hafi y'amaduka mwari mutuye hafi ya sebe ya se ni iki wibuka ukavuga uti aha hantu twari dutuye hari hameze gutya ntabwo nibuka ibintu byinshi ariko nzi ko twari turi inyuma ya gishwati ho gatoya twari turi inyuma ya gishwati bivuga ko hari igihe kijya kigera nk'ababyeyi bakabwira abana ngo bajye gushaka inkwi nayaga mva nayo nyiri mutoya mu rugo bajyaga tujya gushaka inkwi muri gishwati n'imbere ya gishwati twari dufiteyo mwene wacu ariko ntabwo nibuka izina ngo ninde ikindi twari turi hagati ya gishwati na kivu ntabwo namenya ngo ni mu kahe gace ariko twari turi hagati ya gishwati na kivu kuko ntabwo twageraga igisenyi mu mujyi nta kindi kintu mba nibuka ikindi kintu nibuka ntabwo nzi ngo isoko hari isoko twajaga duhahiramo bahitaga inyakabanda ntabwo nzi niba ariko hakitwa ariko bahitaga inyakabanda iyo mwabaga muri abana mukina muri iyo misozi warebaga hepfo gatoya aho muri gishwati ukabona inka zigandagaje nta nka nabonaga kuko ntabwo twari turyegeye neza nyine bakunda abantu bavuga ati tugiye guca muva mu gace kamwe tujye mu kandi ahantu ikintu cyarabuze twari twagendaga nk'abantu bagiye mu gace kamwe tuvuye mu kandi twari turi hakuno nyine twari dusa nk'aho ubwo twegereye ikivu kurusha uko twegereye igishwati kuko twakoraga akagendo mu kuntu kugira ngo tuve mu rugo tugera ku gishwati
hanyuma muri iyo myaka yose muri iyo myaka ukura kugeza ku myaka itandatu wabanaga na mama wawe wabwiye ko yitwa mukantwari ariko se papa wawe wigeze umubona mu gihe wari ukiri muto uri mukura uri igitambambuga wigeze umubona atashye aya nyanakuze ntawe nzi nta n'ifoto ye n'imwe nzi nta kintu na kimwe muziho na mama wawe ntabwo yigeze akubwira aho yagiye wumvaga gusa amuvuga ariko ntakubwira aho yarengeye nta kintu yarabimbwiyeho na kimwe nta kintu na kimwe nari mbiziho numvaga nyine avuga gutya iryo zina gusa ariko nta kindi mbiziho nta nubwo nanjye nagiraga amatsiko yo kuba nabimubaza nyine numvaga ari ibintu bisanzwe hari undi mwana mwari mufite mu rugo cyangwa se wakuze uri kinege aya bari bahari bakuru kuri ngewe bitwa bande he harimo n'ufite basaza banjye batatu umwe niwe nibuka ufite harimo uwitwaga noheli ariko abandi bo bari bafite ya mazina y'amasinirandoro bita abantu nyine harimo uwitwaga pusi na rukara b'abahungu nkaba nari mfite na bakuru banjye batatu ariko umwe ye yarapfuye agwiriwe n'inzu we n'umugabo we n'umwana ubwo ni ngo yasigaye babiri bo ntabwo mbibuka amazina ariko ndibuka ko muri bakuru banjye hari harimo umwe wari ufite umwana witwaga yaya w'umukobwa nuko mbazi ni ukuvuga ngo ni nkaho ari ngewe wari mutoya ariko mama ye yarabyaye undi mwana ku ruhande nyuma yanjye w'umuhungu nta kuntu nari narakuze nkunda ifiriti uwo mwana naramwitiriye gafirite yaramubyaranye n'undi mugabo bamwitaga niba ntibeshye ni jean paul
muri iyi myaka yose ishize hafi makumyabiri n'umunani kuva uvuye iwanyu nta muvandimwe wagushatse nta mubyeyi wagushatse kuva wagiye mu kigali ukisanga i rwamagana wahise utandukana n'ababyeyi
yego twese dutandukana ariko ntivuga ko uwo mugore akimara kunjyana tugeze kigali hari ahantu yagiye kuvoma ngeze kuri uwo mugezi mahurirayo n'umwana wa nanone wa mukuru wa mama ntabwo uwo mukuru we mwibuka ariko hari undi mwana waraje gushaka akazi i kigali twahahuriye rero nkimara kubura abo bantu bari banjyanye nasubiye ku mugezi ngo njye kumushaka ndebe ko namubwira ngo nsubize mu rugo ndamubura ariko nyuma yaho nta yandi makuru nigeze menya ajyanye na famiye yanjye cyangwa se ngo umuntu yaranshatse none gukura udafite ababyeyi udafite abavandimwe ari ibintu byakugwiririye waravuye mu rugo ugiye gusura abantu ugiye gutembera muri kigali ugahita utandukana n'umuryango wawe nibwo wagize imana ukabona umubyeyi wemera kukorera ariko se gukura utari mu muryango kugeza amagingo ya byakugizeho ingaruka zingana iki
ntabwo navuga ko ari nyinshi cyane ntabwo ko ingaruka nagize ari kuba ntararezwe n'ababyeyi banjye cyangwa abavandimwe banjye kuko nanjye mba numva nifuza abavandimwe banjye nta kindi kibazo nagize kuko n'uwandeze yandeze nk'umubyeyi ariko ntabwo ntabwo kuba atari kumwe n'ababyeyi bacu
birumvikana mbese mwahise mutangira kubiganira akumva yuko agufite kugira ngo akurere ariko wari ufite ahandi ukomoka cyangwa se yakumvishije ko ari we mubyeyi wawe ko nta wundi icyo kintu mwacyumvikanyeho mute wari ufite imyaka itandatu uzi neza aho ukomoka kugira ngo bigereho uvuge uti niwe mubyeyi wanjye nta wundi mfite mwabyumvikanyeho mwumvikana yuko akubereye umubyeyi ukurera ariko ko ufite n'aho ukomoka mwabyumvikanyeho mute
impamvu ibyo bitangoye ni ukuvuga ngo nkimara gutandukana n'ababyeyi banjye nakuze nakunda umuntu uvuga mama cyangwa papa ibyo bintu ntabwo nakundaga rero aho hantu bateraga bwa mbere ho bafite abana ari na papa na mama nayo imeze nk'aho mfite irungu kuba ndi muri aho ngaho rero no kuba barajyanye muri icyo kigo babonaga batazadera ngo bishoboke ni ukuvuga ngo muri icyo kigo kuba barajyanyemo ni ukuvuga ngo ntabwo bari babwiye ahantu bajyanye n'ubundi barambwira ati hano tugiye gusura ati tuzagaruka ngezeyo kwa korude harimo abandi bana batoya tungana ngeze n'amahirwe nsanga harimo abandi twayaga duhura muri izo karitsiye za rwamagana n'ubundi ubwo baragiye bandikisha amadokima maze kuyandikisha ntabwo namenye igihe uwo muntu wantwariye yatahiye urumva ni mu cyaro mu ce za rwamagana ukajya kuko umuntu ndera ni umuzungu ukabona ahantu uri kurya neza uri kugira cyose nibagiwe ko ngomba gusubirayo ntabwo wahamagaraga papa ntawe wahamagaraga mama numvaga abantu turi kumwe bose tumeze kimwe ntawe uri bubangamire ntashaka no gusubirayo kuko nta mirimo yari ihari ntaki numvaga aho ngaho ariwo ngomba kuba ndi mu gihe ntarabona ababyeyi banjye ariho hantu numva ntekanye kuko bajya no kunyandikisha nta kintu bambajije wenda ngo babe bambaza ati se uturuka he cyangwa iki ngiye ruvuga ngo ndashidutse mbona ntaho ntazi uko ibintu bimeze
none rero mbwira niba kubw'imana mama wawe mukantwari akiriho ndetse byawe n'amahirwe na papa wa habyarimana akaba akiriho cyangwa se umwe mu bavandimwe bawe ndetse n'abaturanyi bariya mwari muturanye hafi ya gishwati ba janine ba wimana ba rukundo niba abo bose hari umuntu ukumva cyane cyane abo mu muryango wawe ni iki wumva ushaka kubabwira muri kano kanya ni wa munota mbaha kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo ni ikintu nababwira cyane cyane niba mama akiriho ikintu nababwira ni uko mukumbuye cyane nanjye nkumbuye kuba nakumva umubyeyi muhamagara mama kandi nkumbuye abavandimwe banjye navuga ko mbakumbuye cyane kandi nifuza guhura nawe kandi ndabakunda
izabayo serafina komera komera komeza wihangane ndasaba cyane kugira ngo abantu benshi bumva ijwi rya amerika muri kano kanya bashyire hamwe abakomokaho mu gishwati bazi umubyeyi witwa mukantwari wabuze umwana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'itandatu amuhaye undi mubyeyi bajyanye gusura abantu i kigali yitegura gutangiza umwana we ku ishuri abantu bamumenya bazi ko umwana yahakuriye abajyanye nawe gutora inkwi bazi ko umwana yagiye ntagaruke bamenye yuko ariho ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga bazatuhamagare kugira ngo tubabwire aho umwana aherereye aho izabayo mwese niryo zina muzi cyane izabayo uryo zina uzumva hari icyo rimubwira kumva yibuka uyu mwana w'umukobwa wari ufite imyaka itandatu mu mwaka wa bibiri na kabiri nyaboneka mutaduhamagare kugira ngo tumuhuze n'umuryango we ndabashimiye nawe rero izabayo wakoze cyane kuza mu kiganiro agasoro kaburaga ndagukomeza ndakwihanganisha kandi ndakwifuriza amahoro y'imana murakoze cyane kandi mwakumvigiye
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'itandatu umwana w'umuhungu yatandukanye na papa we kazimiri richard bahamagaraga kazimiri richard wari umusirikare igihe yari agiye ku rugerero kuva icyo gihe ntiyongeye kumuciryera shimiyimana evoda atuye mu karere ka bugesera umurenge wa nyamata akagari ka kanazi umudugudu wa cyeru nabuze ababyeyi banjye mama mama bamwita mukamasaudativa papa bakaba bamwita richard richard akaba avukana na kazintwari kadafi bose bari abasirikare bakaba bafite n'undi mukuru wabo bita robert wacuruzaga nyabugogo bakagira bakagira n'umugore n'umugore wa kazintwari kadafi bita candari ariko mbere y'uko umbwira abo ngabo bene wanyu banza umbwire ababyeyi bawe ushakisha mwatandukanye gute niki cyabatandukanije mama yatandukanye na papa papa yari agiye muri congo ngo mu ntambara yo muri congo nyine icyenda gatandatu mama na papa babaga mu kiyovu mama ni amakuru niwe uyama papa wawe umuryango we nyine akambwira umuryango wanjye akambwira uko bimeze akambwira ati rero wowe shakisha uburyo wabona umuryango wawe kuko mama nta mbaraga afite zo kuba mbega imbaraga ntazo afite zo kuba yashakisha umuryango ni ngewe kuko nanjye ukeneye umuryango wanjye ni nge ubikurikirana none se uwo muryango uri mu rwanda ko numva umbwira na bene wanyu ndavuga abavandimwe ba papa wawe ntabwo bari mu rwanda ntabwo bari mu rwanda bari hehe
kazintwari kadafi aba uganda papa nawe kuva yajya muri congo nyine ntabwo we turamubona irindi zina rye ni irihe papa wawe mama yambwiye richard ntabwo irindi zina yarinsobanuriye neza yakubwiye ko yari umusirikare yari afite iyihe ranka yari afite irihe peti kazintwari kadafi kuko ari we mukuru we babanaga na mama yambwiraga ko ari isharije amajoro ariko se umugabo uwo bakubyaranye we yari afite irihe peti ntabwo yakubwiye ipeti rye ntabwo by'ipeti ntabwo niriwe mbitindaho cyane kubimubaza ariko nawe yari afite yari afite vi vi ebyiri n'akadomo kaba kari kuri vi
hanyuma ajya muri congo muri mirongo cyenda na gatandatu na n'ubu ntaragaruka
icyenda gatandatu icyenda gatanu na n'ubu njye nabuze irengero ryiwe noneho mama ahita ava mu kiyovu ubu mama atuye mu karere ka ngoma aho bita rukumberi nanjye gutura hano mu bugesera ni uko nyine nanjye gushakisha nanjye niho nubatse niho ntuye ese wavutse ryari
navutse icyenda gatandatu
ni ukuvuga yuko papa wawe wajya ku rugerero yasize uvutse cyangwa se mama yari akigutwite
yasize mama ntwite
hanyuma kugira ngo mama wawe yimuke ave mu kiyovu babanaga mu nzu ya leta ni inzu bakodeshaga aho bari inzu ya leta ni inzu ya leta babaga mu kiyovu mu nzu za leta hanyuma rero ajya kuva muri iyo nzu ya leta bamutegetse kuyivamo cyangwa se yayivuyemo ku bushake bwe kubera ko umugabo atagarutse ni we wabivuyemo abishaka ajya mu cyaro nyine asanga kwa sogokuru niho njye ni naho narerewe ubwo mama we yahise ava aho ngaho ajya mu muryango we nyine iwacu za rukumberi hari amakuru yari afite ku irengero ry'umugabo we kugira ngo ave muri iyo nzu ya leta kubera ko yashoboraga no kumutegereza akazataha kubera iki byabaye ngombwa ko ava mu nzu kandi atazi amakuru y'umugabo we cyangwa se yazi icyo wamenye ni impamvu yayivuyemo ari ari yabanaga na mukuru we uwo bita kazintwari kadafi noneho kazintwari kadafi niwe wari ubayoboye niwe wari mukuru muri abo basirikare nyine noneho n'andi makuru mama yamaye yambwiye yuko yari inshuti ya mubaraka muganga kuko mubaraka muganga bampaye na nimero yiwe ndamuhamagara mbona ni bize ntabwo ajya amfata ngo yari inshuti ye cyane kuko mama yambwiraga ati ni yarazaga tukicara tugasabana nyine nk'abavandimwe njyewe rero kubera kutabikurikirana cyane kuko nanjye nari igihe nihugiyeho kugira ngo ngire gufata uwo mwanya wo gutekereza mbaze mama ibyo byose byansabye kubanza nanjye abanza nkiyubaka niko nabivuga
ariko kubera ko hari abo bantu kandi bafite amapeti maremare akomeye mu gisirikare bagendanaga kubanyuraho bakabafasha cyane cyane kubabanaga gicuti n'ikivandimwe icyo gihe kumenya amakuru ya papa wawe biroroshye kubera ko ndumva abantu bafite amakuru usa naho ubazi bose
ngenda bazi ariko ntabwo kubabona ni abantu bari ni abantu bamaze kurenga sina kugira ngo bafatishe ni ikibazo kandi nanjye ndaciriritse nta kintu ndageraho bazi kuba nakurikirana amakuru hari n'aho ngera bakambwira ati se waba unahamagara nka fande mukuru waba umubaza ibiki bakanca intege nkumva nyine ni ibintu niyo mpamvu nitabaje cyangwa wenda kwitabaza nkamwe mugire icyo mumfasha kuko abantu bariya bafite amakuru ya papa ni abantu barenze bari kure yanjye rwose ntabwo nabageraho
na kadafi ntabwo mushobora kuvugana
kazi intwari kadafi nawe nawe sinzi nimba nimba ari mu rwanda ariko nagiye no kuri etaje majoro ngiye kubibaza barambwira ngo baramusezereye gusa ntacyo bambwiye nta kindi kintu banangarije ninde wakubwiye ko yagiye kuba muri uganda
ni abantu abo yayoboraga hari abantu benshi tuziranye kazi intwari kadafi yayoboraga bazi na papa ariko amakuru nyine y'ahantu ari bakambwira ati yagiye muri uganda ngo ni n'umupasiteri ngo bakambwira ngo nzajye ngo uganda ngo ahantu ngo basengera ngo njye kubaza ngo niho ngakunda kuba ari numva nyine ni ibintu biri birebire numva gesi sinabibasha niyo mpamvu ndi kwitabaza mwebwe ngo mumfashe
yego ariko nagira ngo nongere nkubaze nshimiyimana iyo uganiriye na mama wawe aho asigaye atuye aho ngaho mu karere ka ngoma nibwo mudaturanye ariko muravugana kuri telefoni turavugana wigeze umubaza ukeka impamvu papa wawe yaba yaragiye muri congo ntatahe mama mama dore ukuntu we yabimbwiye mama yambwiye yuko yagiye urabizi abasirikare muri kiriya gihe abantu bari bajagaraye noneho mama papa akimara kumusiga na mukuru we bajyanye mama ubuzima ngo bwaje guhinduka abona kubaho ni ikibazo ahita afata umwanzuro wo gusubira mu cyaro naho iyo nzu iyo nzu bamusize iyo nzu bamusizemwo iyo nzu bamusizemwo kuko n'uwo mugore wa kazi intwari kadafite candari bayibanagamo ngo aramusezera ngo ati ngewe reka ngende mu cyaro mbe ari mu rugo nyine ageje kwa sogokuru uwo candari nawe rero bampa amakuru ngo yagiye muri amerika kugira ngo nawe mbone nimero ye nyifatishe ni ikibazo noneho narebye uwo nguwo bita vumiriya wacuruzaga nyabugogo mama ajya ambwira cyane nkibaza se najya nyabugogo nkajya kubaza umuntu w'umucuruzi wacuruzaga ngo inkweto bita vumiriya icyenda gatandatu icyenda karindwi nkumva nabyo ni ikibazo ubwo rero ntabwo hazabura abandi bantu baturutse uganda bazanye na richard cyangwa se na kadafi babazi bazumva yuko
kazi intwari kadafi we yarazwi kuko ni umuntu nyine no ku rugamba hafi aho yari hafi aho ngaho baramuzi cyane niba bakumva niba na papa wawe akumva muri kano kanya ni wa muntu utantanga n'iki wumva ushaka kumubwira ushaka kubwira umuryango wawe ushakisha muri kano kanya rero ikintu nababwira ikintu cya mbere ni ukubona umuryango wanjye ikindi cya kabiri byanshimisha cyane mbonye umuryango wanjye kuko nta muryango mfite umuryango mfite ni uwo kwa mama ariko n'uwo kwa papa nawo uba ukenewe kuko imyaka mirongo itatu ngize nako makumyabiri n'icyenda maze gukura nkeneye umuryango wanjye nta n'icyo nta n'ikindi kintu wenda naba mbakeneyeho ni ukubona umuryango nkabona umuryango uba hafi gusa nta kibazo evode nshimiyimana wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana murakoze namwe
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu igihe inkambi zo mu cyahoze ari zayire zaterwaga umuryango wari warahungiye i bukavu wanyuze wari kale ujya masisi ugera ikisangana ari naho bamwe mu bari bawugize bagaruwe mu rwanda n'abasirikare b'u rwanda abandi bari bagiye babura urusorongo kuva i masisi kugeza ikisangani ni abana bane baburanye na nyina ndetse n'umukozi wabo umuvandimwe we ingabi ingabire regine niwe tuganira turi mu karere ka gasabo umurenge wa bumbogo akagari ka kinyaga umudugudu wa rubungo hari abavandimwe banjye nabo twabuze twarababuze burundu ntituzi purase yabo niba bariho niba batariho ntabwo tubizi mwababuriye he muri kongo mu wuhe mwaka gusa se nko muri mirongo icyenda na na karindwi na gatandatu abo bavandimwe bawe amazina yabo ni bande n'ayahe hari yavurije christine yari umukobwa mukuru hakaba umuhire gilbert umubyeyi florence n'undi wari agahinja witwa umutangamundu imakire hari n'umukozi wadukoreraga witwa nyirantezimana esperance uko biri kose yari mukuru we ntiyabura rwose na mama witwa hategekimana veronike noneho nkarangisha ati wenda n'uwaba yaramenye amakuru yabo yatumenyesha mbwira mutandukana muri mirongo icyenda na gatandatu mwari hehe mwatandukaniye he twari mu mashyamba ya kongo ugerageje kwibuka mwari mugeze he mwari mugeze ishanje mwari tingitingi mwari mbanda tugeze ahantu bitaga bitaga katurebera ni hafi ya kisa twendaga kugera kisangani
wowe ntabwo uhibuka neza hitwa ndahibuka mu kanya wenda turarangiza kuvugana nahibutse hari ubwo njya nicara nkahibuka neza hose icyo gihe wari ukiri umwana mutoya eee nari ndi mutoya wari ufite nk'imyaka ingahe yewe navutse muri mirongo inani na gatanu urumva icyo gihe nari ndi muri wari ufite cumi n'imwe
cumi n'imwe
ubu yari ufite imyaka cumi n'umwe
cumi n'umwe nibyo none se aba bose mwari kumwe muhungana muri ayo mashyamba muragendana twabanje kubura uwitwa christine niwe twabuze bwa mbere tukigera i masisi tubura christine uw'umukiriya yavurisha noneho turakomeza turakomeza nk'uko kugenda twarageze iwarikare tubura umuhire gilbert turakomeza twendaga kugera kisangani bari batubwiye ko tugiye kisangani twarahakambitse nyine dutegereje ko batwambutsa kubera ko hari hari uruzi runini turahakambika hashyize nk'umunsi rero tuhakambitse nibwo inkambi bayisenye bayisenye ari mu rukerera ubwo aho ngaho nibwo twabuze nabuze nyine mama n'uwo mwana witwa florence n'uwo mukozi wacu witwa nyirantezi twarahinaga tukavuga nyirantezi n'uwo mwana mutoya nyine ubwo twababuze muri icyo gitondo nyine basenyeye inkambi bucya turi bujye ikisangani uwo mwana mutoya uvuga ni mutangampundu yeyi makire ariko yari uruhinja mama yari amuhetse kuvuga ngo mwaramubuze kuba umwana w'uruhinja uruhinja ntirugenda ni ukuvuga ko aho ngaho yaburanye nyine na mama n'uwo mwana witwa florence n'uwo mukozi wacu witwa nyirandezi ariko mbere y'uko muhunga mwari mutuye he mu rwanda ku kibuye mu rutsiro mu karere muri komine rutsiro umurenge wa yari segiteri gihango muhungiye muri Izayiri icyo gihe abahungaga ngo bashyirwaga mu mu nkambi bakurikije aho bakomokaga aho bari batuye munahunga muhava mwajyanye n'abantu mwari muturanye mwakomeje kugendana yego twagiye nyine igihururu ariko abantu bakivanga noneho bakivanga nyine ku buryo byageragaho ugasanga uri kubona abantu utazi nyine ukabona na purase yabo mwari kumwe ntabwo mbizi neza kubera nari ndi na mutoya ariko twe twahungiye bukavu ni muri bukavu n'abantu bavaga mu nkambi bakajya mu mujyi wa bukavu nyine inkambi barazisenye turahunga umuntu nta nubwo yabaga ari kujya wapfaga kugenda ubwo turagenda duca imasisi tugera imasisi nyine imasisi kuhamenya ko ari imasisi hoho twahasanze abantu bavuga ikinyarwanda bakatubwira ngo hari muri masisi intambara irakomeza aho ngaho rero nyine tukive imasisi niho twaburiye uwo mukuru witwa kirisitine turakomeza mbwira nkawe umwana w'imyaka cumi n'umwe kugira ngo uhaguruke bukavu ugende ugere i masisi ni nko kuva mu majyepfo y'uburasirazuba bwa kongo ujya mu majyaruguru mwahagenze mute mwahagenze iminsi ngahe mwararagahe byabaga bimeze gute rero nyine iminsi ishobora kutayipuresiza neza kuko nari ndi umwana ariko twaragendaga aho bwije tukaryama aho bwije iyo mwabaga mufite ihema mwarariramburaga akaba ari ryo muryamaho cyangwa imvura yaba iri kugwa mukaryiyorosa nyine mukamera nk'abicaye mukaryiyorosa kugira ngo mutanyagirwa hari n'ubwo nyine mukazinduka mu gitondo mugitangira gucya mukagenda noneho nkatwe kuko twari dufite abana ababyeyi bacu umwe yajyaga imbere akajyana n'abafite imbaraga undi akaza inyuma nyine akurura abadafite imbaraga noneho ba bandi bagiye imbere aho bageze hari amazi bagatura bakarinda ba bandi ubwo wenda baba bafite n'agafu bagateka nk'igikoma bakarindira ba bandi ubwo ba bandi aho bazabageraho bakabaha nyine ku gikoma bakongera bagahaguruka bakagenda mukagenda mukagenda mukagenda noneho mubonye bugiye kwira mugataba abantu uko biri kose twagenze hanini mureke twicare turarara ubwo ba bandi bagiye mbere bakabona ahantu nyine hazima hari amazi wenda mwabona n'ako murya mukagashyira bagatura aho ngaho bakabarindira ari nako bari gushaka icyo kurya ubwo haba hari icyo babonye bagaterekaho wenda bandi bakaza kubashyikira hari ako babonye bakagaburira abana mugakambika aho ngaho mukaryama gutyo gutyo gutyo buri munsi mukabigenza gutyo ubwo rero hari n'uwabaga adafite n'icyo arya agahaguruka akagenda wenda aho aguye nyine hakaba hari nk'abatetse bakagira ko bamuha cyangwa se bakanabibura bakaburara nyine harimo n'abicwaga n'inzara harimo n'abicwaga n'inyota harimo n'ababyimbaga ibirenge bigatoboka ibyo ni ibintu niboneyeho ni ibintu niboneyeho ukabona umuntu ibirenge byabyimbye bigatoboka inkweto zigacika abantu bagahambiraho ibyenda ku maguru kugira ngo barebe ko bagenda bakagenda ngiye kugusubiza imasisi gato kugira ngo tugende dushaka buri umwe bitewe n'igihe mwagiye mutandukanira n'ukuntu mwagiye muburana wambwiye ko uwa mbere mu banyu mwabuze mwamuburiye imashishi wuni yankuje kirisiti ni ukuvuga ngo twageze imashishi turahacumbika ariko intambara nyine ibintu bibi birakomeza biba ngombwa ko duhava turakomeza tukihava rero gutyo ahandi twaciye twakambitse twari twaramubuze nyine gutyo mwagendaga wenda mukaza guhura nimugoroba we twaragiye nimugoroba ntitwamubona turamubura mumubuze murikomereza twaramubuze ababyeyi batangira kurangisha bararangisha ariko tubura tarasi neza turayibura kuko hari abagwaga mu mazi hari ab'ibiti byagwagaho bagapfa hari abo bicaga nyine ntitwamenya tarase ye ariko ubwo hariho n'igihe mwanaburanaga mugakomeza mukagenda hacamo nk'iminsi nk'itatu ukabona murongeye murahuye ariko we twaragiye wenda twavuga ati wenda uyu munsi twamubuze reka dukomeze ejo tuzamubona turamubura umuhire giliberi we nawe twarakomeje tugera ahitwa warikari muri ayo mashyamba ya warikari niho giliberi yaburiye nawe muramushakisha muramubura nawe turamushakisha turamubura ntituzi niba yarapfuye ntituzi niba ariho niba yararokotse niba atararokotse ntabwo tubizi nta n'uwo twabonye duha amakuru wenda ngo atubwire ngo yarapfuye ikisangani niho mwaburiye benshi kubera yuko uwo niho watandukaniye na mama wawe niho watandukanye na murumuna wawe uriya mutangampundu impapuro atarukira umwana birumvikana yuko cyane cyane na florence umubyeyi n'uwitwa uw'umukiza nako uwitwa nyirantezi nyirantezimana esperance wari umukozi wanyu yego kugira ngo abantu bane baburire icyarimwe ni ukubera ko habaye igitero habaye ikintu cyo guhinda abantu bakirukira icyarimwe bakagigana
habaye igitero habaye igitero cyo kwica abantu ni uko nyine abantu bariruka twe ngewe nari ndi kumwe n'abandi bavandimwe banjye duca iruhande rumwe nabo turababura tugira nyine ngo ni bya bindi by'ibisanzwe nyine ko mushobora kuburana mukongera mukabonana ariko nyuma y'icyo gitero nyine habayeho gukusanya abantu ngo bagaruke kugira ngo banahazeho inzira zo gucyura abantu ariko bo ntitwababona icyo gihe ni naho babakusanyije hamwe mugaruka mu rwanda baraducyura badukusanyirije hamwe bamwe barataha sitireti awe abandi tujya muri taranziti igisangani noneho nyuma yaho turataha biba bimeze gute wumva umeze ute mwumvise mumeze mute igihe mwari mwiteguye kugaruka mu rwanda musize igice kinini cy'umuryango aho muri congo igihe mwuriraga indege mutashye mwarebye inyuma muravuga muti abacu basigaye hano mu mutima wawe ni iki cyari kirimo nyine twatahaga ahubwo ukeka ati wenda seri baba baratashye tugeze mu rwanda nabwo turababura tunabajije tubura nyine tubura amakuru dusanga ntabaje ubwo duhita twumva ko nyine basigaye ubu ni bwo bwa mbere ufashe umwanya wo kugira ngo ubashakishe nibwo bwa mbere uvuze yuko abantu bawe mwaburanye cyangwa se wari warabishakishije ukundi wari warabivuze ukundi nkaho nyine urumva haje ikintu kimeze nk'umwijima ni ubwa mbere ntanze itangazo kuba uyu munsi nkwakiriye mu kiganiro agasaro kaburaga uko mubashije gushakisha abawe mwatandukanye mu bihe bitandukanye muri iyo nzira muri muri congo nyuma y'imyaka makumyabiri n'irindwi ukaba ushoboye kubashakisha urumva umeze ute niba bakumva ni iki wababwira muri kano kanya
ikintu nababwira ni uko turabakunda umuryango urabakunda turabakumbuye hari n'umuriho byadushimisha kumubona regine rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasoro kaburaga nkwifurije amahoro y'imana murakoze cyane
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
turacyari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu igihe kandi inkambi z'impunzi zasenywaga muri kongo yahoze yitwa zayire umubyeyi yatandukanye n'abana be babiri b'abahungu hatungimana na shimiyimana ndetse n'umugabo we karini jabo ndakira mukarusagara tereza nyina w'abo bana atuye mu karere ka gasabo umurenge wa kimihurura akagari ka kimihurura umudugudu wa mahoro kinzanye muri iki kiganiro ni uko njya numva mushaka abantu abantu baburanye n'ababo none wowe wabuze nde njye nabuze umugabo wanjye yitwaga karini jabo viseni n'uwo mwana wanjye w'imfura yitwaga hategekimana mbere ye mwaburanye mute twaburaniye muri kongo muri kongo ahagana he hariya bita duwani kure hirya uvuye ikiwanja uvuye ikiwanja uvuye mu nkambi ya gatare ubwo hari muhe mwaka icyenda na gatandatu byagenze gute kugira ngo mutandukane twari kumwe ni uko baturasaho turiruka turanyanyagira turi mu ishyamba rya gatare turaburana ndaza ndinda ngera hariya za bunagana za za kiwanja na kibumba ndababura neza mpita mfata imodoka ndataha uyu mwana w'umuhungu wategeka imana niwe mfura yawe niwe mfura yanjye ni ukuvuga ko icyo gihe mirongo icyenda na gatandatu mwari mufite umwana umwe mwembi wowe n'umugabo wawe bari babiri bari babiri uwa kabiri ariho ntabwo ariho nawe twaraburanye gutyo yitwa nde
yitwaga nshimiyimana damascene nshimiyimana damascene yari afite imyaka ingahe mu icyenda na gatandatu yari afite imyaka cumi n'itatu naho hategekimana yari afite imyaka cumi n'icyenda mbese mubungira muri zayire niyo kongo y'ubu ngubu mwahunze muturuka mu kahe gace k'u rwanda batunze duturuka ku kimihurura ugarutse usubira ku kimihurura subira ku kimihurura nta muntu ubigeze akubwira uguhaka n'ubunu ko uyu muhungu wawe cyangwa se ko umugabo wawe cyangwa se nako ni abahungu babiri nta muntu wigeze ahunguka ngo akubwira ati narabarabutswe bageze aha n'aha bahunga bari mu ishyamba nta kanunu kabo wongeye kumenya kuva ubasiga muri kongo nta kanunu kabo nongeye kumva uyu nshimiye imana mujya gutandukana nawe mwari kumwe cyangwa se mwaburanye imbere oya twari turi kumwe twese twari tugeze ahantu bita ngo ni ku rukwe muri kongo nuko baturasaho rero duhita tunyanyagira twese buri muntu agenda ukwe n'undi agenda ukwe tekereza inkambi nzima bayishenye yego
iba ari benshi cyane rwose ubwo turagiye duhita twiroha mu ishyamba ubwo ninjye nazamutsemo jyenyine ngeze haruguru abantu bakambwira ngo hari abantu baburanye n'ababo nkajya nkashakisha abanjye nkababura mbonye umutwe wanjye utakaye mpita kuvuga ngo reka ajye kugwa mu rwanda ntayo
iyo wicaye aho ngaho mu rugo ugatekereza nshimiye imana ugatekereza hategeka imana ugatekereza umutware wawe kari n'ijabo wumva umeze ute
nawe urabyumva nyine buri uko ngira nkaceceka ikintu nisunga n'imana mbifashwamo n'amashengesho nta kindi niba muri kano kanya umutwaro wawe kari n'ijabo ariho ndasaba cyane ngo abe akiriho niba kumva niba imana na hategeka imana abahungu bawe bakiriho bakaba bakumva ni iki ushaka kubabwira ngo uyu wamunota w'umutima ngo uyu wamunota w'ineza ngaho nawe bandikira ibaruwa y'urukundo ni icyo ushaka kubabwira nababwira nimba bumva bariho bakabona bakiriho ko bagomba gutahuka ko mpari ndi kukimihurura ndi nyina wababyaye bashaka bakazanamvugisha ugize uwo wabona ukamubwira reka nkuguhe muvugane nanjye nashimishijwe cyane no kukwakira mu kiganiro agasaro kaburaga tereza mukarusagara ndagukomeza nkwifurije amahoro y'imana nawe
agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse aburi kose ikiganiro agasaro kabura gacyumunsi hano kirangiriye mbashimiye kuba mwaduteze amatwi abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanyu bwanditse mukanatanga n'umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere gisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana karabonetse mu muryango eyananana we have been waiting for you agasaro your family they are very happy to see you again your family they are very happy to hear your voice on the radio voice of america ijwi ry'amerika rihuza abantu diaspora bavugana ku ijwi ry'amerika agasaro kaburaga karabonetse